muteze amatwi ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika irabandanya ibiganiro byayo by'uyu munsi ibiganiro bishimikiye cyane cyane ku burundi kuri mikoro muri kumwe nanjye hozine munezero kaze mu biganiro byacu
ibintu byose rero bigaca biduguye kuranguza ikintu cyaduze ko igihumbi badugije ko ibihumbi bitanu ugasanga rero ibidoranze biragoranye cyane batugarukire kugira ngo ibintu byose bijye hasi ducuruze neza urumva ko ari ikibazo ibyo twabuze ibyo dufata n'ibyo tureka aha turicara gusa ugasinzira ntucuruze dutaba tudacuruje kurika ibintu bizimvye abo ni bamwe mu badandaji b'ubujumbura bidoga bavuga ko akazi kabo kagenda nabi kubera ubukene bw'amahera y'agaciro iyi nkuru cyo kimwe n'izindi zerekeye abantu bitwaje ibigwanisho baraye bafatiwe mu ntara ya rumonge mu bumanuko bw'uburundi hamwe n'isoko ya kijyambere iri muri komine matongo mu ntara ya kayanza imaze imyaka cumi idakora turazibamenyesha mu kanya gato mu biganiro byacu murabe hafi y'amaradiyo yanyu abantu bafashwe se
abantu bashika kuri mirongo ine n'icyenda bafatanywe ibigwanisho mu ijoro ryakeye aho ni mu ntara ya rumonge mu bumanuko bw'uburundi abajejwe intwaro bavuga ko igihe abo bantu bafatwa bari bageze muri zone ya kizuka muri komine matongo komine rumonge ahitwa ku mu kagongo igihe cyari igihe cy'isaha zitatu z'ijoro ni inkuru ya fidelite ishatse abantu bafashwe hasigaye ibirometero cumi na bitanu kugira bashike mu gisagara ca rumonge amakuru dukura abajeje intwaro mu ntara ya rumonge amenyesha ko igihe bafatwa bari bageze muri zone ya kizuka muri komine ya rumonge ahitwa mu kagongo igice saa sitatu z'ijoro abantu bafatiye kw'ibarabara rya bujumbura ya rumonge nko kuri metero mirongo itanu n'indwi uva mu gisagara ca bujumbura bari mu miduga itatu yo mu bwoko bwa yasi isanzwe yunguruza abantu n'ibintu ikorera mu ntara ya rumonge aya makuru yemezwa na buramatari wa ntara ya rumonge juvenal bigirimana ku bwo yarongoye intara ya rumonge abo bantu bari bafise ibigwanisho bari banyegeje hakoreshejwe amaye amayeri nabo bari bazanye ibintu bari babitekeye nka burya batekera impuzu twe twita ibishweka kugira ngo bajya baja kubidandaza biboneka yuko ari impuzu bavuye kurangura mugabo baragerageje turamenya yuko izo mpuzu byari biteye amakenga duca dusanga rero harimo ivyo bigwanisho vyose mu bigwanisho vyafashwe nk'uko rumatari ntaya rumonge yabwiye amenyesha amakuru harimo inkoho zine zo mu bwoko bwa kashinikov amasasu yari mu gasaho arenga igihumbi majana atanu amagerenade indwi hamwe n'amasharije cumi n'abiri yuzuye amasasu harafashwe kandi imyambaro y'igipolisi n'igisoda mu bigize harimwo imyambaro cumi n'umwe y'ibirato by'igisirikare amakoti arinda imvura y'igipolisi indwi imisubi cumi n'ibiri y'igisoda hamwe n'imyambaro mirongo itatu n'icenda y'igisoda ibyo bitatu n'idokomba abo bantu mirongo ine n'icenda baraye bafashwe mu ntara ya rumonge twebwe ntabo twabonye mu gitondo co kuri uyu wa kane bari bamanukanywe mu gisagara ca bujumbura ku mvu z'amatohoza naho biruko juvenali bigirimana arongoye intara ya rumonge yatanze umwidondoro wabo kubwo amakuru yatanze mirongo inabiri muri bo bavuka mu ntara y'aburi komine mugamba ihanuriwe na komine ya burambi mu ntara ya rumonge ayo makomine yompi mu minsi iheze yaravuzwemwo cane umutekano muke muri abo bafashwe harimwo kandi abantu cumi na babiri bavuka mu ntara ya kayanza abasigaye usanga ari nk'umwe canke babiri bavuka mu ntara za Makamba, Rumonge, Bujumbura na Bujumbura Meri hamwe na Muramvya na Mwaro. Nta kindi twamenyesheje kubijanye n'ukugene abo bantu bafashwe aho bari bavuye canke aho bari bagiye. Uramutse intara Rumonge, Juvenal Bigirimana avuga yuko incu z'ivyo bibazo zikiri mu matohoza ntitwovuga ngo babikoze uku ngo duhave tubivugira ngaha ngo byagenze uku mugabo ikizwi ni uko abanyagihugu aribo babaye aba mbere murajya amakomite y'umutekano kugira ngo ivyo bintu bimenyekane tubamenyere kubona iyo abantu kenshi bafashwe aho bisanga bavuga iyo bavuye niyo bagana mbega abo bavuze ko bavuye bavuze ko bagana ivyo reka tubirindiriza amatohoza mugabo ikizwi cyo nuko baje bavi bujumbura hama tubafatira mu rumonge urumva bari baje mu bumanuko bw'igihugu ico coco nico kiza mu gihe abo bantu bamanukanywe i bujumbura twarondeye umuvugizi w'igipolisi birengurukiye bwiye aduha umuco ku bijanye n'abo bantu bafashwe ariko nawe nye nta kintu yatubwiye kuko yavuze ko ikiri mu matohoza i bujumbura federite yishatse ijwi rya amerika abadandaza bo ku mugwa mukuru wa bujumbura bavuga ko ibidandazwa hafi nka byose byaduze ibiciro iryo duzwa ry'ibiciro rikaba ryerekeye ahanini ibifungurwa ariko kandi no mu bindi bidandazwa nk'ibyo kubaka naho nyene ritanguye kwibonekeza ni inkuru ya mugenzi wacu eloge wiri kaneza abadandaza ibintu bitandukanye mu mabutike ku mugwa mukuru bujumbura bavuga ko ibidandazwa hafi nka byose byaduze ibiciro uwo mukenyezi ni umwe muri bo twamusanze ari mu kabutike kiwe mu isoko yahitwa kwa Siyoni muri zone ya Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura oya ibintu byanse byananiranye ibintu byose byazimbye kandi niho kuduga ko n'amahera mirongo itanu cyangwa ijana haduga ibihumbi ugasanga ikintu gidize k'ibihumbi bitanu urumva nk'amavuta amagorodeni turaturangura mirongo itanu na bine babageze kuri mirongo irindwi na bibiri imvira ubu akabido kamwe tukagurisha ibihumbi cumi n'icyenda urumva niho urangura ntubanka no kugura kubera bizimvye kubera abantu bakenya hari ubukenya ispageti twaba turangura ibiri na bitanu mirongo ibiri na bitanu bigeze kuri mirongo itatu na kimwe urumva ibintu byose byagiye biduga ko dubure dubure dubure twabuze icyo dufata n'icyo tureka naho ugira uga- ugatanga amahera yawe ukarangura uricara nta n'ukubaza umubwira ko ubajije ibe akumvira azi aca yiruka ukabona uraranguye nk'ibintu bishika nk'iby'amajana ibihumbi n'ibihumbi miliyoni ukicara ukamara n'inzu utaracuruza kubera iki kubera bizimvye abacuruza bavuga ko aho barangurira atamvo nyinshi bahabwa imwe yonyene ikenda ry'amafaranga y'agaciro cyane cyane amadolari tugiye kurangura tubwira ati ngo ngo idolari ngo ntarihane ngo abantu barangura amadolari ngo ibintu byose rero bigaca biduga ugiye kurangura usanga ikintu caduze ko igihumbi abantu badugije ko ibihumbi bitanu ugasanga rero ibidoranza biragoranye cyane urumva naho abakiriya baza baza buke buke kuko baguma bavuga ati ibintu birazimbye ngo birazimbye birazimbye ibyaduze si ibidandazwa biva hanze y'igihugu gusa n'ivyimburwa canke ibihingurirwa mu Burundi niko kuko uwo mukenyezi afise uburiro restaurant ari mu babibona ariko wasa n'uwamenyereye akabi ibintu by'amabeyi biraduga hanyuma bikongera bikamanuka ibyo ni ibintu tumenyereye twebwe kubera tumenyereye akazi haduze amakoto haduze umuceri ibiharagi ibintu byose byose byose byaduze bitwajije amadolari ngo yaduze byose byose byaduze byose ni uko turabimenyereye biraduga bikongera bikamanuka twiteze ko bizomanuka ibintu byeze biramanuka bigiye kugira bikaduga si uko gasongo Eh, biramanuka ibintu by'injya nta piri bigira abashorera amazu y'uburiro ingaruka nabone zibagarukako uwo mugabo agendesha ipikipiki y'amapine atatu tukutuku twahuye avuye kwihereza imfungurwa nahorange igihumbi ariko ubu kugira ngo mpagenge igihumbi n'amajana atanu nahone nkaho nta kanyama kaba kariko iba ari imberanje y'umuceri n'igitoke gusa je tubimenya twumva bavuga ngo ngo amadolari yo kuja kurangura yarabuze ngo ntiwashobora kuja kurangura kandi uriko urabiraba usanga n'abantu batakirima ruguru ko abantu benshi benshi babino baba abadandaza canke abaguzi basaba leta gutorera umuti ikibazo c'iduga ry'ibiciro ntibatugarukire batugarukire kugira ngo ibintu byose bijye hasi ducuruze neza urumva ko ari ikibazo twe twabuze ibyo dufata n'ibyo tureka aha turicara gusa ugasinzira ntucuruze dutaba tudacuruje kurika ibintu bizimvye kugira biduge rwose ukwezi kugira guhere mbwa kare yari imitende bikaboneka bikaboneka bikaboneka, ariko ubu rero byabuze na rwose Eh, iyi ndwi iyi ndwi igira kabiri ataki na kimwe tuko turabona twacuruza nko mu gitondo gashora habajya bakira bikora arangura mu gitondo ukabona ko ucuruje nk'ibihumbi amajana abiri atatu ariko muri jana ntubicuruza kora bizimvye leta arijejwe gucungera ibi byerekeye ibiciro canke kuraba ivyerekeye ayo madolari ayava hanze niyo ijejwe kumenya ingene ishobora gushira ku rugero ibintu bishobora kugabanuka igiciro ntibibandanye biduga kugira ngo umunyagihugu ntahasigare umushikiranganji w'ubudandaji asigura ko iduzwa ry'ibiciro rikorwa n'abacuruza bakeneye kunguka umurengera umupfasoni perate niyo nkuru yaragendeye amasoko atandukanye ku munsi wa kabiri w'iyindwi mu gisagara ca bujumbura umushikiranganji niyo nkuru aratanga kamwe mu turorero twerekana ko ibyo avuga ari byo ku biraya ubwoko bita ndinamagara mu kayanza ikiro cy'ibiraya kigurwa amahera amajana atanu na mirongo itanu mugabo hano muri mbere ya bujumbura twasanze kigurwa amafaranga amajana icenda ni ukuvuga ubwo butandukanire bw'amajana atatu na mirongo itanu kiro y'uko ari amafaranga menshi cyane ariko tugaca tubona y'uko agateka k'um- k'umuguzi katubahirijwe cyane kuko ivyo bidandaza tubona yuko biriko birazimba mwino minsi igitoro kitazimbye ndetse no mu kugura ivyo bintu amafaranga y'agaciro atayo bakoresha kuri ivyo dusanzwe hano twirimira kugira ngo agateka k'umuguzi kubahirizwe tutegerezwa kuzokwegera abo badandaza basigurire kumbe hariho ababikora mu kutamenya tumaze no kubibasigurira bakazogira abantu barenga ivyo tuzaba twabigishije twibaza yuko n'ibihano no gufatwa bizohava bifatwa iruhande y'ibicuruzwa mu mabutike n'ibikoresho byo kubaka byaraduze ibiciro uhereye ku isima gushika ku misumari uciye ku mabati n'ibindi byuma mbere bimwe bimwe byaduze ingerane imwe mumva abadandaza batanga ko ituma ibiciro biduga ni iduga ry'amafaranga y'agaciro hamwe n'ikena ryayo cyane cyane amadolari umuti umaze gutorwa ubu ni ukubuza abayacuruza badafise amazu yahawe uburenganzira ni banki nkuru y'igihugu BR iyo ngingo yafashwe mu ndwi iheze nayo nyene yamaze kugira ingaruka amafaranga y'agaciro ku giciro ca BRB ntaboneka bamwe bakagira bati yotuma zimba ariko ahari ishirahamwe ry'abadandaza mu Burundi Yakobo risaba leta gutora umuturama amazi atararenga inkombe Antoine Muzaneza arirongoye avuga ko n'ibidandazwa bitaraduga ibiciro bishobora gukurikira mu minsi iri imbere hamwe atamuti wotorwa asigura ko ubu abacuruza bakidandaza ivyo baranguye bagifise mu bubiko ifaranga ry'agaciro ritarakena ivyo ariko ngo ni ivy'akanya gato kubwiwe ngo inyishirama no kuronsa amafaranga y'agaciro ku gihe abadandaza bayifuza na cane cane abarangurira hanze y'igihugu Eroje Urikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
nshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
Isoko ya kijambere yubatswe ku mugwa mukuru wa komine Matongo mu ntara ya Kayanza imaze imyaka irenga cumi idakora. Abadandaza bavuga ko iri kure y'ibarabara musanteri wa komine Matongo Hacimana Alexi avuga ko uruhombo ari runini ku matagisi yiwe kwinjiye muri komine ni nkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Isoko nkuru ya komine Matongo mu ntara ya Kayanza yubatse kijambere kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane yimuriwe ku musozi ukirurutse wa burengo ikuwe mu ibandaga ahari ibarabara rya kaburimbi riva i bujumbura rigana ku mugwa mukuru w'intara ya kayanza imaze kuzura abadandaza ntibayihurumbiye banduruka barayiheba burundu basigura ko ikibanza yubatswemo kitabereye gucururizwamo ikibazo cyabaye imvo z'uko ari ku isoko iri kure y'ibarabara abantu nabo ugaca usanga bitabira ahantu hafi y'ibarabara baragerageje kujyayo biranka hanyuma babonye byose baca barimuka bagaruka isoko yahora iruko nyine kenshi bakunda kuyikoreramo ibintu by'amanama igituma tuhashima hano kubera ari hafi y'ibarabara kuko iyo ari hafi y'ibarabara urengana wese araza agashorera umuntu nicyo gituma ngaha tuhashima kurusha hariya urumva ingorane zahariya ushoyeho ikintu ntibagushorera nta bantu bava nk'ino kuko urabona abantu benshi bari ino dushoye ibintu bikaguma gutyo tugatindiraho tukabidugana ino ruguru kuwoba yifuza kububakira isoko ya kijambere abo badandaza basaba ko yo kubakwa mu kibanza yamye irimwo kuva kera boyubaka hayahora ahubwo ibandaga ku mutumba wa bandaga niho boyubaka ko bari bayimuriye ku mutumba wa burengo bakwiye kuza kuyubaka mu ibandaga niho niho n'abakiriye boca bagwira n'abapfa kure boza baraza yoyubaka aho aho ndibaza niho vyokunda kubera aba badandaza bose baraha umva byokunda gute nta bakiriya baronka umugabo ngaha hariho akarusho isoko ikwiye kuba kwa nyeniri niho hameze neza ukata gato muri santire banda santire hagati muri santire niko bimeze hariya barahasi kubera ubwiye abakiriya bagiye abantu aba badandaza bagiyeyo barabuze abakiriya bashobora vayo umusitani wa komine matongo hacimana alexi avuga ko abatware b'igihe yubakwa batagishije inama abadandaza haca haba ukudahuriza ku bijyanye no gukorera muri iyo soko nshasha mu byo twatohoje byatumye batayirema ni uko igihe yubakwa abadandaza ntibagishijwe inama na cyane cyane kugira bamenye uwo mugambi mushasha wari ugiye kuza w'isoko kugira bashiremwo n'imitahe iri kwirubaka kwaho bishoboka ku by'ukuri bo habaye ibintu by'uko intwaro ntibabegereye hanyuma baca nabo kurwanyana ikibanza nacyo kiraheza gitorwa nabi kubera ikibanza kiri kure y'amamangazini y'abadandaza baciye bahitamwo kwigumira hari amamangazini yabo iyo soko nayo barayiheba kubera ko iyo soko yubatswe ku mafaranga y'amarundi angana imiliyoni amajana atandatu na mirongo itanu idakora uruhombo ni runini ku matagisi yinjira muri komine hacimana alex ni musitanteri wa komine ya matongo kubera isoko base kuyirema ah, muri komine turafise uruhombo ku- mu bijanye no gutoza amatagisi tagisi ntizinjira haraba amahera twari kuronka ku mayeshope twubatseho nta na make yinjira kandi n'abanyagihugu barahomba kubera usanga ubu aho bashimye haremera isoko ni ahantu hatubatse ahantu iyo imvura iri kwiragwa usanga abanyagirwa ugasanga bariko bar- barimura ibintu bagasubira kudandaza imvura ihise noneho n'amafaranga yovuye muri nyasoko yo- hogeza igihe agaruka ku benegihugu nyene mu kubakorera imigambi y'iterambere mu migambi ya komine kuri izo nyubakwa zidakora musitanteri wa komine matongo avuga ko biyumviriye kuzihinduramwo ishuri ryisumbuye ry'ubuvuzi uwo mugambi wari wakiriwe neza n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu nk'uko musitanteri wa komine matongo yabibwiye ijwi rya amerika ariko wahavuye udatera imbere kubera ko basanze bifata inzira ndende biturutse ku batanze uburyo bwo kubaka iyo soko muri komine ya matongo mu ntara ya kayanza jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
murabandanya kumviza radiyo ijwi rya amerika ivugira mu kiro- mu- ivugira i washington dc mu kirindwa mu kinyarwanda inyuma y'aho imibonano yo mu nshuro igira kabiri yahuje abarundi i arusha mu gihugu cya tanzania irangiriye abatari bake bakurikiranira ibya politike hafi mu burundi barashikiriza ukuntu babibonye reka dutega amatwi mugenzi wacu frederic nkundikije aho yaganiriye n'aba n'abashitsi biwe aba kuri kuri kuri ico kibazo cyo mu c'imibonano ntibantunganya Silvestre yahoze atwara Burundi atangura avuga kuri iyo mibonano
ngira ngo ntawe byotangaza yari amenyereye ingene ibiganiro bigenda burya iyo hari ibiganiro biriko birategurwa canke biriko birarangurwa hama hari eh, imice myinshi ivyinjiramo nko kuri ibi biraba uburundi muri kino gihe umuce wa mbere ugizwe n'indongozi z'abarundi zonyene zishobora kuba zitumirwa muri ivyo biganiro umuce wa kabiri ugizwe eh, n'aho ibyo biganiro bibera aha nshaka kuvuga yuko twese tuzi ko hari ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri afurika yo mu buseruko eh, ikibita mu gifaransa communauté de l'afrique de l'est canke mu congereza east african community yafashe ingingo y'uko hotunganywa ibiganiro igaca rero igena n'umuhuza ubudoneho n'abahuza abo nabo bagize icyo nokwita umuce wa gatatu Eh, wa eh, wa kabiri hariho n'umuce wa gatatu wundi ushobora kuba ugizwe eh, n'izindi nyungu haba muri ako karere nyene haba mbere no mu makungu uriko rero uratunganya ibiganiro ivyo byose ugenda ubishyira ku munzane gushikaho ubona ko byose biri mu nzira nziza kugira bishobore gutangura neza ndibaza mbere yuko muri kino gihe ari ngaho bikunda kugoranira ko ndabona no mushirantahe Edouard Nduwimana yashitse icegera ca kabiri ci- c'umukuru w'inama nshingamateka mu Burundi eh, kaze eh, mushirantahe Edouard Nduwimana murakoze cyane nagira ngo ndamukize silvestre ntibantunganye arabumva ndamukize cyane amahoro y'imana n'amahoro mu mutima wiwe mikro iwe ishobora kuba ituguruye mugabo arakumva ariko nibaza ko mu kanya bantunganya kuko wewe uri honorable eh, vice president wa assemblée nationale w'inama nshingamateka niko za kukwita eh, nivyo vyiza kugira ngo n'abarundi bamenye ko turiko turatera imbere murakoze cyane rwose reka rero tubahe ijambo namwe eh, Edouard Nduwimana mutubwire ukuntu muha insiguro ibintu byavuye mu biganiro inshuro ya nyuma y'imibonano yabaye mu- hagati y'abarundi ata kintu cyatangajwe mwebwe i- mu biha insiguro nki ku- kubona ubu abarundi cyane cyane bari barindiye ko haba agahengwe batumvise n'icyavuyemwo mu biha insiguro nke Eh, murakoze nagira mbanze ubwa mbere na mbere eh, nkuko y'imbazi kuko tunatanga ikiganiro kandi ntibyavuye ko ariko nibaza yuko eh, ku kibazo eh, mu bagize eh, nyabimana amenye yuko tuba tuganira muri kizima silvestre ntibantunganye ashobora kubanza kubabwira yuko ryewe nyiramurongo mwambwiye nk'umuserukira abanyagihugu yabigize neza uhagarariye umukuru w'igihugu ati nitwegera ko imikino y'amatsinda amateka ariko ibyo biganiro si impande zikora ngo ndahane ingene bigenda ah, ariko ndafite ikintu naza nkabivuga ko Eh, icyo novuga cya mbere ni uko abarundi tumaze kumenyera inzira y'ibiganiro bwa mbere tugashima rero yuko inzira y'ibiganiro tumaze kuyigira ingendo ari nayo yatumye ndetse eh, intambwe tugeze ko uno munsi haba mu mahoro haba mu mutekano haba no mu iterambere bishobora gushika murazi yuko eh, hariho n'amasezerano yarusha yaciye mu biganiro hariho srcd zaciye mu biganiro hariho ibintu byinshi byaciye mu biganiro mu gihugu ku buryo iyo ngendo tuyishima no kubituma twitabara ibyo biganiro bibera arusha kandi twongera tutunganya n'ibiganiro bibera ngaha mu gihugu rero turashima rero intambwe ibyo biganiro byose bigeze ko umukino wa none eh, biherutse ko atatangaje kugira ngo hari ibyatangaje twarumvise yuko ibiganiro byabaye abarundi barahuhuye ndetse eh, n'ubusanzwe abafasha ibiganiro na bene eh, niho yari ari n'abandi banyamahanga ndetse batari bake bashobora kuba batumva n'abarundi bitabiriye ibyo biganiro ariko rero ikibazo nyamukuru nibaza yuko bishobora kuba ari nacyo abantu bakwiye kuvugana ko mbega hoganirwa ku biti hoganira abandi kugira ngo dufite tuzi icyo kibazo nibaza yuko gikwiye guterwa imiti aboganira rero nibaza yuko ari abarundi bose biciye mu migwi basanzwe baserukira mugabo abarundi bashaka amahoro bashaka umutekano kandi akaba ari abarundi bagiye mu bihe bya nabi na cyane cyane biri ku butegetsi abafatanyije n'ibiri ku butegetsi ababahaye uburyo n'ababahaye ibyiyumviro n'ibindi murabizi uwakoze icyaha uwakumufashije n'uwagiranije ibikoresho byose muri aziya n'abajya bagafatwa abo rero muraza yuko abo ntibajya mu biganiro kandi bakajya mu biganiro n'abamaze kugaragara yuko bagira ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi bitandukanye nk'uko n'imibiri yawe bisigura byerekana ariko rero abandi bose bibaza yuko muri wa mugihugu bariko baraganira abaseruka imiryango bariko baraganira abaseruka sosiyete bariko baraganira mu nzego z'umutekano mu nzego z'intwaro Ico kibazo nibaza ko tukibandanya ariko nagomba mpe n'ijambo ambassadeur Jean-Marie Vianney eh, Ndagijimana ni umuntu yakurikiranye cyane gose ibiganiro vyo mu Burundi eka n'umuntu azi uh, Burundi cyane gose eh, n'ibiganiro vyahora vyari byarahuje abanyarwanda arabizi cyane gose nashaka mutubwire kubona naho bavuga ko hariho ivyatangajwe abarundi babonanye iki nta kintu kigaragara co cotangazwa ko capfunditswe eka eh, hanyuma na ikibazo kigira kabiri na mushinga ntahe Edouard Nduwimana aravuze cyane cyane ko abarundi bamaze kumenyera inzira y'ibiganiro ivyo ntivyo bari intambamye kwama babaja mu biganiro igihe cyose ambassadeur urakoze cyane bwana frederic ndagira ngo mbere yo gutangira kugira icyo nsubiza ndamutse perezida ntibantunganya hashize igihe kirekire tutabonanye tutavuganye imyaka irenga makumyabiri no kuvuga ko nari mukumbuye nishimiye ko duhuriye kuri radiyo naramutsa cyane visi perezida wa asambure nasiyonale y'u burundi nawe duhuriye ku ruru rubuga ibyerekeye diyaloge hagati y'abarundi ntabwo wenda ndibugaruke cyane ku ngingo abarundi ubwabo bagomba kugira icyo bavugaho ariko ndavuga muri rusange ikintu cya mbere navuga ni uko mbona abarundi baragize imana kuba perezida mukapa baramugize umuhuza kuko ngewe ku giti cyanjye sinabihisha nari nabanje kugira impungenge kuko nabonaga umuhuza mukuru ashobora kuzagira ibibazo kuko cyane cyane byari mu gihe cy'amatora mu buganda nawe kandi ashobora kuba mu myaka yashize yaragize uruhare mu bintu bimwe na bimwe byagiye biba mu karere ariko yari yiyemeje ko bazabifasha kuba rero baramuhaye mukapa kugira ngo amufashe ni ikintu cyiza abarundi bagomba kwishimira icya kabiri ni uko amasezerano yarusha ya mbere ku bwanjye kandi nsanga n'abarundi ariko babibona abenshi yagombye kuba indakorwa indakomangwa mbese ntabwo igomba kugira abashaka kwihinduka muri uru buryo cyangwa muri buriya ku ngingo za ngombwa zo guhuza abarundi mu nzego zose z'ubutegetsi kugira ngo bamenyere gukorana banakorane bya kivandimwe aho ngaho usanga icyo kintu kigomba kwitonderwa cyane ntihagire abavuga ngo tubisubiremo gusubira muri akoro dahusha mu masezerano ya rusha bamwe bashaka kuyahindura bayiyegereza abandi kugira ngo bavanemo abandi ibyo bishobora kuzana nanone ibintu bitari byiza mu gihugu kandi rero ikindi nkeka kidashobora gutuma haba dialogue mu mucyo no mu ntabwo bashobora kugira icyo bumvikanaho mu gihe hagikomeza kuba ibikorwa bibuza amahoro mu burundi igihe bakica abantu igihe hakiri za declaration zisebanya ntabwo bizatungana Ego, reka mu reka duhe n'ijambo kandi umushyiranahe perezida ntibantunganya agira icyo avuze abarundi nk'uko twabivuze barakeneye amahoro yihutirwa murashaka kuduha umuco mukatubwira ikintu mwibaza coshigwa imbere ikintu kimwe cyangwa bibiri byoshigwa imbere mu mibonano izokurikira ntituramenya he izobera mu kanya gato cyane rwose ko muri batatu nashaka mu mpinyishu ngufi ngufi muzaba mukoze
icya mbere nashaka ndabutse ambasaderi ndagijimana kugira ngo dushobora kuzoronka akanya kuzabonana buriya isi isigaye ari ntonya ikindi nacyo nshimye n'ingene yatanze ibyangombwa abo twogendera ko muri ibiganiro kugira bigire koko abo bishikanye abarundi abarundi uko wabivuze nawe uri kuratunganya cy'icyo kiganiro nta kindi bipfuza atari amahoro buriya rero iyo hageze ibigoye abari imbere y'abandi mu bya politiki hari icyo abarundi babasaba ndibuka mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'icenda mirongo icenda jewe nari mu mugwi perezida petero buyoya yari yashizeho wo kwiga ikibazo cy'ubumwe bw'abarundi turashika ku cegeranyo hanyuma icyo cegeranyo tumaze kugishikiriza turashika no ku nteguro y'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi hari ijambo nama mvuga n'ubu nyiransubiremwo ntazopfa nibagiye abarundi batubwira batubwira bati mwebwe mugwanira ibibanza muri politiki mwebwe murongoye abandi genda mwumvikane mu kumvikana hagagira ijambo mupfundika si twebwe abarundi tuzoba intambamyi n'ubu ni uko nyine rero buriya abarundi bari intambamyi intambamyi kuri ubu ni jewe kuri ubu n'icegera cya kabiri cy'umukuru n'amashinga amateka kuri ubu ni petero nguru nziza umukuru w'igihugu ubu kuri ubu ashobora kuba ari yohani minani umukuru wa senarede ashobora kuba ari generale niyo mbare ashobora kuba ari inde niho haba ashobora kuba hari intambamyi iri kurondera inyishu rero nabo uheze ugashyira imbere y'intahe iyo ntahe si yindi natugira tuti twarumvikanye twararonse uwuduhuza nugaruka ku majambo meza ambasaderi ndagijimana aje kuvuga ku byerekeye umuhuza je ndibaza yuko ngaho rero ariho dutwiza kugira kigoro twese twagira tuti reka twemerane ubwa mbere ko tuje imbere y'iyo ntahe hama iyo ntahe ishobore kudufasha kuronka ico dupfundika ego me nkuko nabasavye nashaka mumpe inyishu ngufi ngufi cyane gose n'amasezerano yarusha e, muri batatu ariko nagomba mpa ijambo uh, uh, mu cegera c'umukuru w'inama nshinga amateka Edward Nduwimana ariko ndabona dufise umunywanyi w'iradio ijwi rya Amerika rekambanze namuhe ijambo ashikiriza uh, ikibazo canke icyumviro hanyuma mu kanya uh, turasaba mushana Edward Nduwimana nawe nyene atubwire ibintu abona vyoshigwa imbere mu kanya gatoya uh, turi kumwe na haragakiza haragakiza mwiwe neza
yego ndi ku murongo yego miduga ku ijambo mu kanya gatoya cyane rwose ikibazo cyangwa icyiyumviro
yego ni ikibazo nagomba nshikirize ni iki cyerekeye inama iheruka kuba yarusha none ko ibyapfunditsemo bitaramenyekana abarundi twagira icyizero tumeze gute ko tutarumva ikizovamo dushobora kuturemesha ngo tumenye duti ibintu bigiye kumera neza mu minsi igiye kuza
urakoze haragakiza reka icyo kibazo tugishiriza ariko ariko nkuko nabivuze nashaka mpijambo uh, mushana Edward Nduwimana nawe nyina tubwire ku ruhande rwo ubutegetsi ikintu babona cyo gukorwa kugira ngo arundi baronke akoyoko mu kanya gato bambere ho mugenda musimira amashanyarazi bizimana ku kunyumvira cyane cyane bavuga ati kuzana yarusha yoba akoma koma kuko yatumye amahoro n'umutekano bigaruka mu gihugu bikaba byumvikana ko kuko n'uno munsi mugenda mubwire nimba atarabizi n'abandi batwumva bamenye yuko amasezerano y'iyarusha nta na hamwe yigeze akomokomwa kuko aho ashingiye cyane cyane no kugabangana ubutegetsi biciye mu moko biciye mu migambwe biciye mu gitsina biciye no mu bindi mugenda babwire yuko amasezerano nta na hamwe yigeze akomokomwa kuko ibice mirongo
abo barabatumire mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi um, ca mugenzi wacu frederic nkundikije perezida silvestre ntibantunganya na yahoze atwara uburundi edouard nduwimana icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka mu burundi hamwe na ambasaderi jean vianney jean marie vianney ndagijimana umuhinga mu bya politike turabashimiye mwebwe mwese mwari muteze amatwi ijwi rya amerika aha niho hagaruka ibiganiro byacu muri uyu mwanya kuri mikoro mwari kumwe nanjye hozine munezero uwashyize hamwe ibiganiro ni innocent kimenyi yafatikanije na enjeniyeri makirini robe ndabashimiye mugire umugoroba mwiza mwese